Kun sagalee Ameerikaa irraa hojii aduraatii amma jimaatatti galgala galgala sa'aatii lamaaf walakkaadha amma sadiitti raadiyoondhaaf televezyiidhaanaas ni dhiyaatu. Qophii afaan Oromooti. Akka mooltaan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffatoota keenyaa ani Tigist Kammeetii qophii jimaata har'aatiif qabnu keessatti naannoo Oromiyaa keessatti bara 2015 keessa qofa balaa tiraafikiitiin lubbuun namoota kuma tokko olii darbuu koomishiniin poolisii naannoo Oromiyaa ibseera gara booda gabaasa qabnaan wajjin tura dura garuu oduutu hasaana.
Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti aan bafqaa Dumuroodaati. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa mootummaawwan naannoo Oromiyaatii fi Somaalii bakkaawwan hongeedhaan miidhamanii turan keessatti akka jijjiirama haala jireenyaa irratti hojjetanii waamicha dhiyeessee jira. Koomishinichi ibsa guyyaa har'aa baaseen roobni yeroo ammaa roobaa jiru dhiibbaa hongeen naannolee lamman irratti uume salphisuudhaaf ga'aa akka hin taane hubachiise mootummaawwan naannoo kun ammumaa jalqabanii hojiiwwan haala waara qabeessa ta'een balaa hongee dandamachuu dandeessisu irratti akka hojjetan gaafatee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan qindeessa gargaarsa namoomaa oochaan Itoophiyaa keessatti bakkeewwan hongeedhaan miidhaman keessa namoonni jiranuu fi miiliyoonii kudha tokko ol ta'an wabii midhaan nyaataa akka hin qabne ibsee jira. Horiiwwan yookaan beelladoonni manaa nyaataa fi galii argachuudhaaf gargaaran balaa hongeetiin waan miidhamaniif naannoowwan kana keessatti jireenya bakka kanaan dura turetti deebisuun waan dhiyeenyatti danda'amu akka hin taane oochaan ibsuu isaa kennadi abaatee gabaaseera.
Oduu amma nu dhaqqabeen naannoo Oromiyaa magaalaa Shaggaritti sababa ijaarsa seeraan alaa jechuudhaan diigamuu masjiidotaa sababeeffachuudhaan magaalaa Finfinnee keessatti hordoftoonni amantaa Islaamaa har'a mormii dhageessisaniiru. Naannoo masjiida Anwaaritti qaamoleen nagaa eegsisan namoota mormii dhageessisan irratti gaazii imimmaanessu dhukaasu isaanii namni bakkicha ture sagalee Ameerikaatti himeera masjiida naannoo piyaasatti argamu masjiida nuurittis hordoftoonni amantichaa sirna sagadaa solaatatiin booda mormii isaanii dhageessisaa turaniiru. Bulchiinsa magaalaa Finfinneetii alattis naannoo Oromiyaa bakkawwan adda addaa keessatti hordoftoonni amantaa Islaamaa hiriira bahuudhaan mormii isaanii dhageessisuu isaaniitti dhagahame bulchiinsi magaalaa Shaggaritti amma ammaatti masjiidonni kudha sagal diigamaniiru jedhe manni maree Islaamummaa Oromiyaa guyyaa har'aa naannicha keessatti hiriira nagahaa akka geggeeffamu waamicha dhiyeessu isaatis mirkaneesseera. Kanumaan walqabatee ibsa poolisiin Finfinnee galgala kana baaseen hiriira kanaan walqabatee lubbuun namoota lamaa darbu akkasumas qaamoleen nageenya 37 madaa'u isaanii ibseera. Namoonni kanaan walqabatee shakkaman dhibbaa fi kudha afur to'annaa jala oolfamaniiru.
Hanga'oonni lamman marii Kamisa galgalaa Beejingii keessatti taasisaniin ministeerri dhimma alaa Chaayinaa hariiroon dippiloomaasii biyyoottan lammanii walakkaa jaarraa tokkootii ol kan lakkoofsise ta'uu isaa ibsanii walitti dhufeenyi biyyoottan lamman gidduu jiru fedhii waloo irratti kan hundaa'e ta'uu isaa akka dubbatan maddaawwan oduu Chaayinaa gabaasanii jiru. Chaayinaan tumsa nageenyaatii fi misooma Itoophiyaa wajjiniin qabdu akka guddisuudhaaf deemtu kan ibsan ministeerri dhimma alaa Chaayinaa biyyi isaanii kanaan dura biyyoottan gaanfa Afrikaa midhaan nyaataa barbaadanuu fi marsaa lamaa fi gargaarsa atattamaa laachuu ishee ibsanii marsaa biraatiif immoo itti yaadaa jiraachuu ishee himaniiru. Itti dabaluudhaanis jaarmiyaaliin Chaayinaa Itoophiyaa keessa jiranu nageenyi isaaniitii fi mirgi isaanii seera qabeessa ta'ee fi fedhiin jaarmiyaalee Chaayinaa fi namoottan dhuunfaa akka eegamu Itoophiyaan tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhatti jedhanii akka abdii qabanu ibsuun isaanii beekameera. Obbo Dammaqaa Mokonnin gama isaaniitiin walitti dhufeenyi biyyoottan lammanii hiriyummaa aada qabeessa ta'e irratti kan hundaa'e ta'uusaa himanii fedhii biyyoottan lammanii kabachiisuu irratti akka cimanii dhaabbatan ibsuun isaanii gabaasameera. Obbo Dammaqaa Mokonnin itti aanaa pirezidaantii mootummaa Chaayinaa wajjin wal arganii mari'achuun isaaniis beekameera.
oduu kanaa olitti bafqaaduun dhiheesse ministeerri dhimma alaa chaayinaa angara beejing imalan ministeera dhimma alaa itti aanaa muummee fi ministeera itti aanaa muummee ministeera Itoophiyaa an ta'an obbo Dammaqa Makonnin wajjin marii geggeessuu isaanii irratti an xiyyeeffate. Oduu biraatiin humnoonni Tigraay akkaataa waliigaltee nageenyaa Afrikaa Kibbaa keessatti mallattaa'een meeshaawwan waraanaa heddugaleessaa an akka moortaarii, dishqaatii fi matarayyeesii hiikkachuu jalqabaniiru. Gabaasa mulqeetaa Asfahaa maqaleerra erge bafqaadutu dhiheessa.
sirni meeshaalee waraanaa kana hiikkachiisuu fi mootummaatti kennuu kan raawwate magaalaa Maqalee keessatti yommuu ta'u sirna kanarratti bakka bu'oonni gamtaa Afrikaa argamuun isaanii beekameera. Gamtaa Afrikaatti garee to'annoodhaa fi mirkaneessaa kan bakka bu'anii Leetenaa Koloneel Teefoo Sokoilee akka jedhanitti adeemsi hidhannoo yookaan meeshaalee hiikkachiisuutii fi deebisanii qubachiisuu dhibbeentaan saddeettamii shanii xumurameera. Wanti amma hafee jiru akkaataa waliigaltee nageenyaa sadaasa lama bara kuma lama digdamii lama mallatteessameen miseensota adda bilisummaa uummata Tigraay deebisanii dhaabuudhaa fi uummatatti makuu qofa akka ta'e bakka bu'aan gamtaa Afrikaa kun ibsuu isaanii Mulgeetaa Asbaa Maqaleerraa gabaaseera.
Biyyoonni Afrikaa wal waraansa Raashiyaatii fi Yuukireen hedduutti godhamaa jiru irratti walakkeessa dhaabbatanii jiran ejjennoo isaanii kana akka dhiisan ministeerri dhimma alaa Yuukireen gaafataniiru.
Sirna yaadannoo hundeeffama gamtaa Afrikaa kamisa kaleessaa Finfinnee keessatti taasifameen sagaleen barbaachisummaa tokkummaa caalaatti yommuu dhaga'amaa turetti dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti manni maree nageenyaa qooda gamtaan Afrikaa eegumsa nageenyaa keessatti fudhachaa jiruu fi gargaarsi maallaqaa akkaataa taasifamuu qabu irratti marii taasisuun isaa gabaasameera. Barreessaa muummee mootummoota gamtoomanii jalatti hangaatuu dhaabbatichaa kan ta'anii Roozmarii Dikaarloo dhimma kana ilaalchisee ibsa kennaniin murtoo mana maree nageenyaa lakkoofsa 23,20 fi 23,78 guutummaatti hojiirra oolchuu irratti gamtaan Afrikaatii fi michoowwan biroo fooyya'insa guddaa agarsiisuu isaanii ibsaniiru. Dikaarloon itti dabaluudhaanis sochiin gamtaa Afrikaa gochaa jiru qaama furmaata dhaabbanni mootummoota gamtoomanii rakkoowwan Afrikaa keessa jiru hiikuudhaa fi kennaa jiruu ta'ee fudhatamuu qaba jechuu isaanii maddi oduu Assoosheeted Pireesii gabaaseera. Hooggantoonni biyyoottan Afrikaa hundeeffama dhaabbata tokkummaa Afrikaa isa booda gamtaa Afrikaatti jijjiirame waggaa jaatamaffaa yaadatanii oolaniiru.
Yeroo hundeeffamni gamtaa Afrikaa waggaa jaatamaffaan kabajamaa jiru kanatti dhaabbanni mootummoota gamtoomanii waa'ee nageenya Afrikaa irratti marii geggeesseera. Bal'ina qabna.
Walwaraansi Yuukireenii fi Raashiyaa yommuu ji'a kudha shanaffaa keessa jiru kanatti ministeerri dhimma alaa Yuukireen deeggarsa argachuudhaa fi gara Afrikaatti imalanii teessoo gamtaa Afrikaa Finfinneetti argamaniiru. Ministeerri dhimma alaa Yuukireen Dimitirii Kuleevaa gaazexeessotaa fi ibsa Finfinnee keessatti kennaniin dhimma Raashiyaa fi Yuukireen irratti gidduu dhaabbachuun akka deebii hin taane hiriyyoottan keenya Afrikaatti himuu barbaannaa jedhaniiru. Ji'a guraan dhalaa keessa yommuu waggaa tokkoffaan weerarri Raashiyaa itti yaadatame akka Raashiyaan Yuukireen keessaa baatu yaa'iin dhaabbata mootummoota gamtoomanii yommuu murtoo dabarsuudhaaf jedhu biyyoottan Afrikaa shantamii afur keessaa digdamii lama mormuu yookaan sagalee kennuu irraa of qusachuu isaanii kan ibsan Dimitirii Kulubaa turtii isaanii Finfinneetti taasisan keessatti muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa Abiyyi Ahmed dura taa'aa Koomishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mohammadii fi dura taa'aa Gamtaa Afrikaa Pirezidaantii Koomoroosii Azaalii Asoo Umaanii wajjiniin wal arganii mari'achuun isaanii gabaasameera. Biyyoottan Afrikaa hedduun firoomni Raashaa wajjiniin qaban walitti dhufeenya bara bittaa koloniyaalistoota kan walqabate irraa ka'uu isaa kan dubbatan ministeerri dhimma alaa Yuukireen Raashaan yeroo sanaa isee amma akka hin taane hubachiisanii yommuu karaa wabii nyaataatiin ilaallu Yuukireen Afrikaa cina dhaabbattee akka jirtuu fi midhaan nyaataa akka Afrikaa qaqqabu gochuudhaa fi waan hunda taasisaa jiraachuu isaanii akka ibsan ajaansi Firaans Pirees gabaaseera.
daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti amma gara qophii addaatti ceena. konkolaataan yuunivarsiitii madda walaabuu sanbata darbee barsiistota yuunivarsiitichaa hojjettoota bulchiinsatii fi imaltoota biraa fe'ee gara shaashamannee deema ture godina arsii lixaa bakka gaara washaa jedhamutti jedhamuudhaan beekamutti garagaree lubbuun namoota baay'ee darbuun in yaadatama. balaa tiraafikii kanaan sababni isaa guddaan rakkoo daandii ta'uun qaamota adda addaatiin ibsamus abbaa taayitaa daandiiwwan oromiyaa akkasumas immoo daandiiwwan federaalaa deebii argachuudhaaf yaaliin har'a goone hin milkoofne. akka waliigalaatti garuu bara 2015 keessa qofa naannoo oromiyaa keessatti balaa tiraafikiitiin lubbuun namoota kuma tokko olii darbuusaa koomishiniin poolisii naannoo oromiyaa ibseera tsahaay daamxoo finfinneerraa gabaasa qabdi.
Koomishinii Poolisii Oromiyaatti hoogganaan damee nageenya tiraafikii Koomaandar Balaachoo Tikkii akka jedhanitti ji'oota sagal darban keessa naannoo Oromiyaa bakka adda addaatti balaa tiraafikaatiin lubbuun namoota kuma tokko olii darbuu ibsaniiru.
Balaa du'aa sagalii soddomii lama ga'e kanaan namni lubbuun isaatti dabre nama kuma tokkoo fi dhibba tokkoo fi torbaatamii saddeeti lubbuu nama ammanaa dhabnee jirra. Yaa ta'uuti garuu gambarreen gaddaa kuma tokkoo dhibba lamaa fi digdamii torba kunis lakkoofsan afurtamii sagal irra ta'e lubbuu namaa afurtamii. Sami sagalee hir'isuun keenya baay'ee gaariidha jenneeti ilaalla. Bara dabre keessa ja'a sagalitti balaa kuma tokkoo fi afur balaan du'aa galmaa'ee barana garuu bara dhibba sagalii fi soddomii lamatu galmaa'ee illee torbaatamii lama hir'isne jechuudha. Parsantiidhaan parsantii torbaa fi tuqaa lama irratee jira.
Ajajaan kun sababoota rakkoo kanaati kan jedhan yeroo ibsan.
Qofaan ariitiidhaan oofudha. Seera tiraafikaa kabajuu dhabu warra lafootiif dursa kennuu dhabu boqonnaa malee yeroo dheeraa fi konkolaachisu hidhanii teeknikaa ilaaluudha dhabuudhaan balaawwan tiraafikii kan ga'u ta'udha. Naa ol fe'uunis jira. Fageenya eeganii konkolaachisuu dhabuunis walii garaatitti kan jirudha. Gama biraatiin warra lafootis ka'umsa balaa keessaa tokko. Ka'umsa balaatti kan jennu keessaa tokko daandiidha. Akkoo daandiiti. Konkolaataan biyya keenya keessa jiru kan duriitii fi kan ammaa garagara. Daandiin keenya garuu sanuma. Manni keessumatti fayyadama. Konkolaataan mileenaan lakkaa'amu keessatti fayyadama. Dhibbinni daandii kan jiru ta'udha. Gama biraatiin daandiin ciccites dafee suphamuu dhabu keessattuu naannoo kiistaa irratti xiyyeeffatamee qaamni ilaalu rakkoo guddaa kan jennu keessaa isaan kana.
Koomaandar Balaachoon keessattuu godina Arsii Lixaa bakka addaa Washaa jedhamutti balaan tiraafikaa irra deddeebiin waan mudateef daandii irratti xiyyeeffannaa kennuun barbaachisaadha jedhan. Obbo Abdulkariim Idris jiraataa godina Baalee magaalaa Agaarfaa ta'uu eeruun waa'ee daandii Washaa wayita ibsan.
Tokko keessatti karaa san gaddumaan dabarsaa guddatee beektaa karaa seenee deemaa ture. Garuu tamiillana uumamte tun baay'ee qalbii nu cabsite. Maalumaaf karaan kun waan nu sirroofne mootummaan maalu cal'isa uummanni homaa cal'isa. Si ajaa'iba yeroo baay'ee uummanni roobii, uummanni adaabbaa, uummanni diishoo warri karaa kana hundi addummaa fayyadamu warri gara magalgala wal keessa deemu ofirrumaa ba'eema deema. Namni haati gabbaatee baddii galaa jedha. Abbaan gabbaa'ee baddii galaa jedha. Si ajaa'iba karaan kun karaa haadhaaf abbaa addaa namtistee finnarraa karatti hambisee adaabamarraa ka'ee haga diishoo paarkitti karaan qileedha si ajaa'iba karaan qileedha karaan dhiphoodha deebi ammoo akka biyyoota guddatanii adoo ta'e yookaan qilee tokko garaan seentee garatti hin baata hin danda'ama karaan kun bal'inallee hin qabu hin dhiphata badi amma konkolaataan itti seene sani konkolaataa xiqqaate soddoomaa oli achi qofaan kan dabre.
Balaa barsiisotaa fi namoota biroo yuunivarsiitii madda walaabuu mudateen barsiisonni kudha shan hojjettoonni bulchiinsaa biroo afurii fi konkolaachisaan akka du'e namoonni balaa kanarraa hafan sagalee ameerikaaf himaniiru namoonni lubbuun hafan ammallee dhaabbilee fayyaa adda addaatti yaalamaa jiru namoonni balaa kanaan miidhamanii yaalaaf gara kolleejjii saayinsii fayyaa fi hospitaala arsii nagallee geeffaman keessaa sadii riifariidhaan gara finfinneetti ergamuu isaanii hojii gaggeessaan hospitaalichaa fi ispeeshaalistiin daa'immanii dooktar Balaa Ilataa sagalee ameerikaaf himaniiru.
Jidduu kanaa mojoodhaa haga hawaasaatti haga baaleetti karaan jiru kuni baay'ee akkuma biyyaatittuu balaa tiraafikaatiin baay'ee beekamaadha. Daandiin kun baay'ee isatti sallee waan qabuuf ol darbees gara baaleetti naannoo dhumama balaan itti mudate kanaa jalqabee haga kofalee haga shaashamanneetti kan jiru daandiin isaa xiqqoo haalli teessuma lafaa rakkisaa waan ta'eef balaan konkolaataa waan qunnamuu fi hedduugaatti yeroo hedduu balaan konkolaataa kun hin dhufa ogaa guutuu hojjanne jechuun hin dandeecha. Bara bajata darbee akka namoota dhibba tokkoof torbaatamii sagal hidhaa ciccimaa kan qaban asitti kan yaalamani. Hayyoonni kun qabeenya biyyaati. Manni hojii keenya kun balaan kun dhaqqabuusaa yeroo dhagaametti hayyoonni kun kan lubbuudhaan jiran as dhufanii kan waaqayyo gargaaree ogeessa waliin akka lubbuun isaanii baraaramu godhamaa jira. Ammatti egaa gargaarsa waaqayyootiin namoonni argaan kun akkasitti nama tokko irraa koowwan miidhaan isaanii guguddaa ta'e yeroo dheeraa fudhatellee lubbuun isaanii baraaramaa jira jenneeti ilaalla.
Barsiisaa Dastaa Mulaatus namoota balaa kanarraa lubbuun hafan keessaa tokkodha.
Madda Walaabuuti Dipaartimentii Informeeshinii Saayinsii irraan barsiisaa. Ganama ganama yeroo hundumaa dure sanbata duraa fi sanbata guddaa durumaa deemnee achi barsiisaa turre waggaa baay'ee. Dodolaas hin deemnaa, Shaashamannees hin deemnaa, iddoo Ginneerillee qabna, Dalloo Mannaa faallee qabna, biraa akka biraan jirta jechuudha. Sanbata duraa sanbata guddaa deemnee kan barsiisnu. Ganama sa'aa xiqqoo tokko walakkaatti kaane aga iddoo sana deemutti waan tokko nutti nagaamne hamma balaa sana ga'utti rakkoon tokkoon turre garuu soora sana ga'ee namichi dhaabee suphaa ture konkolaataa jala ciisee takka sirreesseetu ergasii booddee bakka fayyeera kanaan booddee walitti deebi'aa nuun jedhee itti deebinee daqiiqaa lama booddee. qabuma dadhabee bakka waan tokko yoo qabu dadhabee marinis fireenis waan tokko hojjechuu dide ituma jedhu allayyaa sana bira ga'e allayyaa sana bira gaafa ga'u bakka gommaa maarsan isaatiin qilleensa keessa ga'e. Durumayyuu konkolaataan rakkoo qabanatti fakkaata irraa tooruma irraan gadii sana gaafa ga'e jala ciisee sirreessaa ture.
Namoonni dubbisne akka jedhanitti balaa tiraafikii kana ittisuudhaaf dhimmoota akka ka'umsa balaa tiraafikiitti ibsamaniif xiyyeeffannoo kennuun barbaachisaadha jedhan rakkoon daandii ka'umsa balaa tiraafikii isa guddaa ta'e ka'e irratti abbaa taayitaa daandiiwwan oromiyaa fi abbaa taayitaa daandiiwwan federaalaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisan yeroof hin milkoofne gama biraatiin balaa tiraafikaa barsiisota yuunivarsiitii madda walaabuu galaafate kana ilaalchisuudhaan yuunivarsiitii madda walaabuu irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin irra deddeebiidhaan taasisne hin milkoofne gabaasa sagalee ameerikaatiif tsahay daamxoo finfinneerra.
gabaasa itti aanutti ceenaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmayaan dhimma baqattootaa UNHCR lammiiwwan suudaan kumaatamaan lakkaawwaman sababa wal waraansaatiin chaad naannoo daangarra jiran gara buufata haaraatti geessuuf hojjechaa jiraachuusaa beeksiseera. itti aanaa itti gaafatamaan UNHCR haalli nageenyaa naannichaa yaaddeessaa ta'uudhaaf lakkoofsi namoota qarqaarsa barbaadanii dabalaa deemuun yaaddoo uumuu ibsanii gabaasaa Henry Wilkins chaad irraa erge mitikuu fiqaadutu dhiyeessa.
Namoonni dhibba tokkoof shantama lammiilee Sudaan kan ta'an wal waraansa biyya isaanii keessaa baqachuun magaalaa Adiree dhaabbatanii geejiba eeggachaa jiru. Gara mana isaanii Sahaaraa buufata baqattootaa kan biyya Chaad keessatti argamutti galuuf. Bakki buufanni baqattootaa amma Chaad keessa jiru kun daangaa Sudaanii fi Chaad irraa fageenya kiiloomeetirii dhibba tokko irratti argama. Zahaaraa Haaruun Daarfuur gama lixaarraa halkan keessaa sa'aatii afur yommuu ta'u, waraana baqachuuf ijoollee ishee qabattee. erga manaa baatee guyyaa sadaffaa ishee ta'uu himti.
Around 10 at night, we all escaped the fighting. Some of us went north and the others went south.
Halkan keessaa naannoo sa'aatii afuriiti warwaraansicha kabaqanne. Gariin keenya gara kaabaatti, gariin keenya immoo gara kibbaatti adda facaane. Ankunoo amma adiree ga'eera. Uummanni asii nyaata nuuf kennuun nu simataniiru.
marwaa adam daawud baqattuu sudaan ishee biraa qe'ee ishee gadhiisuun baqattee jirtudha isheenis haalli sudaan keessa jiruu fi gara fuulduraatti garamitti akka deemaa jiru yaaddessaa waan ta'eef baqachuufan dirqame jetti.
Of course, we will receive help at first and a welcome too, but then you're the one who is responsible for yourself beyond that.
dhugaadha jalqabarra gargaarsaaf simannaa ni arganna itti aansuun egaa itti gaafatamummaan sumarra bu'a eessa jiraanna maal uffannaaf waa'ee yaala fayyaa isaan barbaachisoo ta'anii jechuu kiyya.
adiree keessatti baqattoonni sudaan keessa turuurra jedhanii konkolaataa argatanitti utaalu garuu itti aanee maal tokko isaan eeggatu hin beekan daandii dhukkee yookaan awwaararra deemsa dheeraan booda bakka isaanii buufata baqattoota gaagaa. kan chaad keessatti argamu kan ga'an halkanidha guyyaa itti aanu jaarmiyaa dhimma baqattootaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti gargaaraa koomishiinaraa kan ta'an raa'uuf maazu'oo buufata baqattoota gaagaa kana daawwatanii baqattoonni amma buufaticha keessa jiran bakka daangaa sudaanitti dhiyoo ta'e kanarraa hatattamaan deemuu akka qaban yommuu ibsaniif.
No, we're relocating refugees because it has been agreed that for security reasons.
Sababa rakkoo nageenyaatii fi baqattoota bakka biraatti geessaa jirra. Isaaniif naannoo daangaa turuun ulfaataadha. Inni lammaffaan deeggarsa barbaachisoo ta'anii isaaniif kennuu fi akka danda'amuu fi bakka mijataa ta'etti geeffamu.
Kibxata gaafa caamsaa 23 bara 2023 fannoon diimaa dhimma baqattoota naannoo daangaa Sudaanii fi Chaadirra jiraniif akkasumas namoonni baay'een qe'ee isaanii irraa godaanaa waan jiraniif gargaarsi namoomaa hedduu akka barbaachisuu malu akeekkachiiseera. Waqtiin isaa waqtii roobaa waan ta'eef akkasumas haalli daandii isaa waan rakkisuuf gargaarsa namoomaa garasitti geejibsiisuun ulfaachuu fi achuma chaad keessatti iyyuu jeequmsi waan jiruuf jaarmiyaan dhimma baqattootaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii yeroon naannoo daangaa kanarraa gara bakka biraatti geessuu akka qabus fannoo diimaan akeekkachiisa isaa kana keessatti ibseera. buufanni baqattoota gaagaa bara 2003 yeroo waraana daarfuur irraa eegalee kan turedha. dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan dhimma baqattootaa buufata haaraa naannoo kanatti namoota kuma kudhan fudhachuu danda'u ijaaruuf akka jiru ibseera. Kanneen kuma jaatama ta'an sababa walwaraansa Sudaan keessaan buqqa'aniif da'annoo argachuu danda'uu isaaniif waan beekamu hin jiru. Baqattuun lammii Sudaan buufata kana keessa jirtu Marwaa Adam buufata baqattootaa gaagaa kana keessa turuu akka hin barbaanne himti.
The situation is horrible. I can't tell you. I'm not planning to stay here.
Haalli as jiru baay'ee badaadha. As keessa turuuf yaadaan qabu. Akka gargaarsi nu barbaachisu nan beeka. Garuu yoo danda'ame gara biyya keenyaatti deebi'u yaadaa jirra.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan dhimma baqattootaa akka jedhutti haalli Sudaan keessaa fooyya'insa irratti mul'achaa jiru hin jiru. Gareewwan gargaarsaa immoo hanqina baajataa qabaniin baqattoota as chaad keessa jiraniif deeggarsa ga'aa kennuu dadhabuu isaanii himuu jala gabaasni heenarii wiilkins chaad irraa erge.
daa'imman yuukireen kumaatamaan lakkaawwaman dirqiidhaan buqqifamanii gara raashiyaatti geeffamuu laalchisee tarkaanfiin akka fudhatamu gaafatameera gabaasaa heezer madiraak yuukireen irraa ergite jaalanneetu dhiheessa.
Baatii guraandhala bara 2022 raashiyaan magaalaa iriyaanaa giriinichenko kan kutaa kaarkiiv yuukireen keessatti argamtu halkan tokkotti to'atte iriyaanaan akka jettutti nuti yeroo hirriibaa dammaqnu raashiyaan itti gaafatama iddoo sanaa fudhattee turtee jedhan lollis itti fufee aangoonni raashiyaa ijoolleen gara mooraa fagootti geeffamuu akka danda'an aduu keessa akka taphatanii fi baratan. warra ijoolleetti man haadholii ijoolleen isaanii fudhataman keessaa tokko iriyaanaa giriincheenko akka jettutti.
jalqaba irratti ijoollee koo yeroo dheeraadhaaf hin argu jedhee yaadeen ture waraanarraa akka boqannaa argatanii fi michoota haaraa akka horatan nan barbaada.
isheenis ijoolleen guyyoota digdamii afuriif hin jiran jettee yaadde garuu. torbanneen gara ji'aatti jijjiiramaa deeman gaaf tokko ammas hirriibaa dammaqxee yuukireen magaalaa ishee deebiftee akka too'atte yookaan qabatte argite daangaan sobaa duraan kaa'ame hafee amma ijoollee ishee durbaa waliin biyya adda addaa keessa jiraatu.
firoottan keenya poolaand keessa jiran yoo atattamaan ijoollee kana hin deebistan ta'e gonkumaa deebisuu dhiisuu dandeenyaa jedhanii yaada gaariin taane qabu turan ijoolleenis gara yuukireenitti deebi'uu akka hin dandeenye sodaataniiru.
giriincheenkoon garee seev yuukireen jedhamu kan maatiin ijoollee yuukireen irraa. gara raashaatti daandii dheeraaf walxaxaa ta'e deemuun dhuunfaadhaan ijoollee isaanii akka deebifatan gargaaruurraa gargaarsa barbaaddi aangoonni yuukireen akka jedhanitti raashaan yuukireen dhuunfattee yookaan immoo duraan qabattee turteerraa daa'imman 19,000 ol fudhattee jirti kanneen dhibba afurii gad ta'an gara biyya isaanii yuukireenitti deebi'uun isaanii ni beekama qondaaltonni akka jedhanitti kaayyoon tokko. daa'imman barsiisuu fi eenyummaa isaanii lammummaa yuukireen irraa haquudhaa jedhu garee seev yuukireen jedhamurraa maayikoolaa kuleebaa akka jedhanitti.
They forced them to sing Russian songs, Russian anthem.
Manneen barnootaa Raashiyaa dhaquuf sirboota Raashiyaa faaruu alaabaa Raashiyaa akka faarsan isaan dirqisiisan. Daree addaa qabu. Yaada sammuu isaanii jijjiiru. yeroo hundumaa waa'ee yuukireen waan hamaa itti himu ati hoomiyyuu yuukireenitti hin deebitu namni yuukireen irraa dhufe tokko warra kee yookaan immoo biyya kee barbaadu waa'ee isaanii irraanfadha lammummaa raashiyaa isiniif kennuu dandeenyaa asitti gammaduuf jirtanii ittiin jedhan.
ji'a bitootessa keessa manni murtii akka qoratu kan addunyaa pireezidaantii raashaa vilaadimir puutinii fi koomishinarri mirga daa'immanii raashaa maariyaa livoova beloova. daa'imman yuukireen irraa gara raashaa seeraan ala baasuu isaaniitiin ajaja hidhaa kennee jira livoovaa beloovaan akka jedhanitti ijoolleen kunneen sababaa gargaarsa namoomaaf ka baraaraman yoo ta'u himannaa yakkaa dhiyaate kan shira jechuudhaan waaman mooskoon daa'imman butamanii fudhataman akka hin jirre nageenya isaaniif jecha fuudhaman jetti livoovaa beloovaa daa'imman naannoo walitti bu'iinsa keessaa baasuu akka itti fufanis dhaadatan daa'imman gara yuukireenitti deebi'aniif kun ta'uun waan gaariidha karaa isheerraa deebiteef umriin ishee kudha lama ta'e naastiyaan akka jettutti.
Badiin akkanaa biyya kiyya keessatti ta'a jedheen eegne.
naastiyaan raashaa keessatti barsiisonni gara laafeessa ta'anii seenaa naannoo isaanii nu barsiisuu jette garuu waa'ee waraana yuukireen keessaa akka hin barsiifne dubbatti dhuma baatii ebila keessa. manni maree awurooppaa wixinee murtii maxxanseen daa'imman yuukireen gara raashaatti dirqiin godaansifamuu kan ilaaleen tarkaanfiin akka fudhatamu gaafate kanneen keessaa ijoolleen maatii malee hafan daa'imman qaamaa miidhamtoota ta'an daa'imman warra waliin deemanii fi daa'imman boqonnaaf jedhamanii fudhataman garuu kanneen hin deebi'in hafan of keessaa qabaa jedhameera.
kanneen karaa feesbuukii akkasumas marsariitii irratti nu hordofartan dhaggeeffatoonni keenya dhimma diigamuu masjiidotaatiin walqabatee har'aa mormii gaggeeffamaa jiru irratti gabaasa qabaannee nu gaafachaa jirtanii haa ta'u malee sagantaa keenya yeroo jalqabnu oduu gara duraa dhiheessine irratti amma tokko dhiheessineera dhimmicha hordofnee qophiiwwan itti aanutti immoo wanni biraan gahuu itti funu ta'a dhaggeeffachaaf daawwachaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti.
kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
ministeerri dhimma alaa yuunaayitid isteetsi dhiyeenya kana gabaasa walabummaa amantaa addunyaa kan bara 2022 baasee jira. gabaasni waggaa mana maree bakka bu'oota uummataa yookiin koongireesiidhaaf dhiyaate kun haala walabummaa amantaa biyyoottan hunda keessa jiran kan ibsedha. dhimma amantaa walabaa addunyaa irratti ambaasaaddarri yuunaayitid isteetsi rashiid huseen dubbatanii jiru. jalqaba mootummoonni baay'een miseensota hawaasa amantii daangaa isaanii keessa jiran irratti dhiibbaa taasisaa jiranu dhorka tokko malee itti fufanii jiru. Raashaan waggaa lammaffaadhaa fi walitti aansuun biyya yaaddoo addaa uumte taatee hawaasa amantii daangaa ishee keessaa fi sanaa ol jiran irratti xiyyeeffachuu itti fufteetti. Rippaabilikiin saboota Chaayinaa warreen caalaan isaanii musliimota ta'an miseensota saba uhugirii qabuudhaan mooraa haaromsaa keessa galchuudhaan ni hiiti ni adabdi. Afgaanistaan keessatti miseensonni hawaasaa sarara barumsa amantaa dhiphoo kan Taalibaan hin fudhanne eenyummaa amantaa isaanii ni dhoksu yookiin lubbuu isaaniitiif baqachuu qabu. Mata duree fi adeemsi lammaffaan gabaasni kun itti dabaluudhaan ibsu. Amantoonni bakkeewwan amantaa qulqulluu ta'anii fi iddoowwan waaqeffannaa akka hin seenne mootummoonni dhorkuu isaaniiti. Hundi keenya suura gaddisiisaa namoonni nagaa yuukireen caccabaa waldoota amantaa isaanii miidhagoodhaa fi seena qabeessa ta'an kanneen waraana weerara raashaatiin gara jabinaan barbadaa'an keessatti yommuu amantaa isaanii shaakalan kan mul'isu agarreerra. Yommuu mootummaan Riippaabilikii Saba Chaayinaa maskiidota isaaniitii fi bakka awwaalcha isaanii barbadeessu yookiin gara dhimma biraatti jijjiiru miseensonni saba uugurii ijaan arganiiru. Sadaffaa biyyoonni hedduun seera gantummaa seera farra jijjiiramaatii fi imaammata kanaan walqabate baasuu fi hojiirra oolchuu itti fufaniiru. Seeraawwan kun kallattiidhaan mirga walabummaa amantaa irratti dhiibbaa kan raawwatanidha. Afuraffaa gabaasni kun mootummoonni. Tajaajila sadarkaa duraa hundaaf qixa ta'e amantoonni akka argatan gochuun barbaachisaa ta'uu isaa akka hubatan ifatti mul'isa. Amantaan addunyaa waan akkasii kana irratti humna gaarii ta'uu danda'a. Walabummaan amantii nama hundaaf bakka hundatti kabajjii guddaan akka kennamuuf carraaqqii keenya dachaadhaan dabaluudhaan dhaabbanna. Jechuudhaan ibsi gulaalaa mata duree gabaasa haala walabummaa amantaa addunyaa kan bara 2022 jedhu jalatti qophaa'e yaadasaa xumura.
kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu ture.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiilee har'aaf qabnu kanumaan xumurreerraa yaada keessan imeelidhaan hornaatviyoonius.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa feesbuuk.com slash afaan oromoo tiwiitaridha instagiraam irratti at afaan oromoo jedhaan biraan gahaa wiixata qophii idileetii walitti deebina nagahan.